Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mu rwanda havutse umugambwe mushasha uharanira demokarasi witwa ndp national democratic party icyo amategeko ateganya twe tuzacyubahiriza uko gisabwa nitumara kucyubahiriza uko gisabwa tukigeze ku nzego zibishinzwe nizitatubahiriza amategeko amategeko afite uko abiteganya tuzakurikiza iyo nzira ariko icyo nzi cyo ni uko tuzemerwa
uyu ni augustin yitegeka umukuru w'umugambwe ndp mu rwanda harangiye amezi ndwi leta y'u rwanda itanga ibikorwa byo gutunganya gushasha ibyereka imigwi abantu bashigwamwo bifatiye ku buryo bwo kwibeshaho bafise igipolisi mu burundi cagiriza abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi senel kuba ari bo basotora abo mu mugambwe uri ku butegetsi sendede fdd amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho havutse umugambwe mushasha uharanira demokarasi mu rwanda ndp national democratic party ubuyobozi bw'uwo mugambwe buvuga ko burajwe ishinga na bimwe mu bibazo by'amaho bitaronkerwa umuti mu buryo buramba umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa yaganiye nawe gisani yitegeka umuyobozi w'uwo mugambwe mushasha itegeko nshinga ritwemerera natwe gutanga akacu aho tubona bitagenda neza tukanenga aho tubona bigenda neza tugashima byo nta mpamvu yo kugaya n'ibyo ubona bigenda neza muri ibyo bibazo twebwe tuvuga rero ntabwo ari ukuvuga ngo babivugaho ariko kubivugaho wareba umusaruro wabyo ugasanga ntabwo ugaragara bwana augustin niyitegeka niwe muyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi mu rwanda ndp mu magambo ahinnye y'icyongereza ni ukuvuga national democratic party of rwanda ni ishyaka rishya bwana niyitegeka yabwiye ijwi rya amerika ko rimaze umwaka rishinzwe ariko baratinze kurishyira ahagaragara kubera ko hari byinshi bari bacyuzuza bijyanye n'ingingo z'amategeko umukuru w'iri shyaka yatangarije ijwi rya amerika zimwe mu mpamvu zabateye kurishinga hari ibibazo bitandukanye twabonye abanyarwanda bafite kandi ibyo bibazo tubona ko tutabyihererana hari ibibazo cyane cyane bijyanye n'ubushomeri hari ibibazo bijyanye n'ubuvugizi abanyarwanda benshi bagira ibibazo ugasanga ibibazo bafite ni ndaguha urugero hari nk'ababarirwa imitungo bagatinda kwishyurwa hari abahura n'ibibazo byerekeranye n'imirimo wenda bakoze aba muri leta cyangwa mu bigo bagatinda kwishyurwa hari ibibazo by'ireme ry'uburezi natwe dufite abanyeshuri ibyo byose tuba tubibona ubwo rero natwe tuzanya akacu muri ibyo bibazo kugira ngo turebe ko twafatikanya kubikemura n'abandi ibyo bibazo avuga ko byabateye kurishinga ariko byumvikana ko bitari bishya mu matwi y'abantu ariko bwana niyitegeka agasanga nubwo bihoraho abagombye kubivugaho no kubikemura bidatanga umusaruro nimba bavuze ingamba zo kubikemura ariko wareba umusaruro ugasanga ntabwo ugaragara ugasanga nk'ubushomeri burakomeza kwiyongera barangije amashuri barabura imirimo abayifite bamwe barayitakaza kandi ibyo bivugwaho ubwo rero natwe tuzanya akacu muri ibyo bibazo kugira ngo turebe ko twafatikanya kubikemura n'abandi bwana niyitegeka na bagenzi be bashinze ishyaka ndp riharanira demokarasi mu rwanda uhereye ku bagize komite nyobozi n'abandi bahoze mu yandi mashyaka n'imitwe ya politiki ku bireba bwana niyitegeka yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka pesi imberakuri ku ruhande rwa depite christine mukabunane niyitegeka yavuye muri pesi imberakuri mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu aravuga ko hari umurongo yabonaga atumvikanaho n'umuyobozi w'iryo shyaka kuri ubu rero we na bagenzi be icyo bagambiriye ku isonga si ukubona imyanya y'ubutegetsi ngewe nta nubwo akenshi tuduharaniye no guhita tujya mu nteko ya ntabwo aricyo dushyize imbere tumaze kwemererwa tukavuga ibituma abanyarwanda hari aho bava n'aho bazamuka kurushaho bivuye ku bitekerezo byacu nibyo bifite agaciro kurusha kujya kwicara mu nteko ibyo biratandukanye rwose ntabwo ari ibyo ngibyo tuba twarabiharaniye tugahangana tukagera gute icya mbere ni ukwemerwa ukavugira abanyarwanda ko nicyo kiba cyakuzanye iyo myanya ije nishaka izaze nitazi izabireke ariko tube abavugira tuvugira abanyarwanda turebe ko hari igihinduka kuko ni naho amateka azatuvuga neza ishyaka ndp riharanira demokarasi mu rwanda rishinzwe risanga andi mashyaka amaze imyaka ataremerwa gukorera mu rwanda arimo ishyaka fd inkingi rya madamu muhoza victoire ingabire n'ishyaka pdp imanzi rya bwana deo mushayidu uri muri gereza amahanga yakunze kunenga ubutegetsi bw'u rwanda ko bushyira amananiza ku bashaka gushinga ishyaka cyane ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda amahanga avuga ko gushinga ishyaka nk'iryo ku butaka bw'u rwanda bigoye kuruta gutangiza ikigo cy'ubucuruzi bwana augustin itegeka perezida w'ishyaka ndp riharanira demokarasi mu rwanda we agashimangira ko akurikije uburyo abona amategeko y'u rwanda yavuguruwe kandi no kuba demokarasi irushaho gutera imbere byagorana bitagorana bazaharanira kwemerwa nk'ishyaka ntawubona ikintu kimworoheye buri ikikoroheye nta n'umumaro kikugirira icyo amategeko ateganya twe tuzacyubahiriza uko gisabwa nitumara kucyubahiriza uko gisabwa tukigeze ku nzego zibishinzwe nizitatubahiriza amategeko amategeko afite uko abiteganya tuzakurikiza iyo nzira ariko icyo nzi cyo ni uko tuzemerwa kuko ntacyo tubuze cyatuma tutemerwa nta na kimwe ari abantu barahari ari ibyangombwa dusabwa ntabwo twabibura nta bindi ni ukora kongere tugatanga ibyo amategeko adusaba tugategereza n'ibyo amategeko asaba iri shyaka ndp kandi rishinzwe nyuma y'irindi shyaka peperi riharanira iterambere ry'abaturage naryo ryashinzwe n'umunyapolitiki bwana philippe mpayimana ariko aheruka ritangaza ko arishinze nk'ishyaka kugeza ubu ku butaka bw'u rwanda harabarurwa amashyaka n'imitwe ya politike agera kuri cumi na rimwe yemewe n'amategeko y'u rwanda biteganijwe ko mu mpera z'uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda aribwo ishyaka ndp riharanira demokarasi mu rwanda rizagira inama rusange y'ishyaka aha ni naho hazagaragarizwa mu buryo burambuye imigabo n'imigambi y'iri shyaka ejo bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze rika kuri iyo nkuru tukiri mu rwanda harangiye amezi indwi leta y'u rwanda itanguye ibikorwa byo gutunganya gushasha ibyerekeye imigwabano bashigwamwo bifatiye ku buryo bwo kwibeshaho bafise bita imidehe abanyagihugu basaba itohoza mu mirwi mishasha izosubirira yari hasanzwe ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha amakuru wacu asumuta kaboyi ari kigali kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka leta y'u rwanda yatangije ibikorwa byo kuvugurura ibyiciro by'ubudehe byari bisanzwe hirya no hino mu gihugu abaturage bagejejweho icyo gitekerezo ndetse banasabwa kugitangaho inama icyemezo cyo kuvugurura ibyiciro by'ubudehe cyavugiwe mu nama y'umushyikirano yabaye umwaka ushize bimaze kugaragara ko abaturage benshi batishimira ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo ubushakashatsi buherutse gushyirwa hanze n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu rwanda bugaragaza ko abaturage mirongo itanu ku ijana batishimiye ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo abagera kuri babiri ku ijana bakagaragaza ko habayeho ruswa kugira ngo umuntu ashyirwe mu cyiciro yishimiye abaturage bavuga ko bashyirwa mu byiciro batishimiye kandi bagerageza kubibwira inzego zibakuriye ntizigire icyo zibihinduraho ukabona wa wundi weza ari mu cyiciro cya gatatu ugasanga na wa muntu urya avuye ku munzani akodesha nawe ari mu cya gatatu impingira magana atanu kugira ngo nsohoke mu cyiciro cya gatatu uwo muturage yasizemo agiherereye ingaruka ibyiciro byaje bikandamiza rubanda rugufi ugasanga ntacyo bya barengeyeho babashyira mu cyiciro badakwiye ariko n'ubwa mbere twari twabitanze uko byari byagenze ni uko byageze nyuma sinzi ukuntu umuyobozi bagiye babihindura ubwo n'ibindi rero byaratanzwe nimba bizagaruka uko byatanzwe ntabwo tubizi amakosa ntabwo twamenya ahantu yaturutse kuko ibyo byose byagiye bibaho ugasanga umuntu baramubara ko wenda ashobora kujya mu cyiciro cya mbere cyangwa cya kabiri aho twagiye kubona tubona abantu bose bisanze abenshi bari mu cyiciro cya gatatu ugasanga batubwira ngo ni uko nguko byaje ariko tugasanga hari icyo natekereje ahari ahari nibwira ko ababikoraga banze kugeza hari abakene benshi leta ivuga ko iteganya gushyiraho ibyiciro bizaba byumvikanyweho n'abaturage umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage dr mukabaramba rivera asobanura uburyo bazifashisha kugira ngo bagere ku baturage benshi kandi bazakora ibintu bibaturutsemo ukuntu tuzabikosoraho noneho tuzahera ku isibo umuntu uyobora isibo ufite ingo cumi n'eshanu abazi neza kimwe n'umudugudu ntabazi neza ngo izi ngo cumi n'eshanu zifashe gute noneho ibivuyemo babyanditse n'ubundi bakabyerekana mu nteko z'abaturage kandi bikanamanikwa ntabwo bizarenga hariya bitamanitswe ngo abantu barebe niba harimo abantu batanze amakuru atariyo ariko amakuru azaba yafatiwe mu ngo nkeya ziriya zo mu isibo mu byiciro bishya bizasimbura ibyari bisanzwe hari abatanze ibitekerezo ko byaba byiza ibyiciro bishya bidahujwe n'igikorwa cyo gufasha abatishoboye ingabire makire uyobora Transparency rwanda ari nabo bakoze ubu bushakashatsi ku bibazo bivuga mu budehe asaba leta guhana abayobozi bahindura amakuru y'abaturage baba baratanze mu rwego rwo guhisha imibare y'abakene abayobozi b'inzego z'ibanze bumve ko ikigenewe ari ukuzamura umunyarwanda nibareke bave ku bintu byo kuvuga ngo barashaka kugabanya umubare w'abakene kuko ibyo ngibyo binica n'igenamigambi rindi risanzwe niba icyo kintu nabo nibagerageze bacyumve kandi ubirenzeho anabihanirwe rega ikibazo cyo muri iki gihugu ni uko umuntu akora n'amakosa ntahanwe nabyo biraho hari serivisi zimwe zigomba kuva rwose kuva ko bafatira ku cyiciro cy'ubudehe ndi mu cyiciro cya gatatu ni urugero uri umuturage uri hariya koko ufite inzu ufite imirima nta n'ubumuga ufite ariko ufite umwana ujya muri kaminuza ntabwo bwa bushobozi bwo kugutunga buzabasha kwishyura kaminuza icyo ngicyo rwose kikumvikana ko nta munyarwanda wabasha kwishyura abana babiri batatu kaminuza n'indi icyo gikwiye gutandukanywa yewe ndetse no kwivuza niba uri umuntu uri mu cyiciro cya gatatu warwaye ujya ubona nka fayisari itanga nka bashaka kukwishyuza nka miliyoni eshatu ugatanga icumi ku ijana rya cumi ku ijana n'ibihumbi magana atatu umuturage wahita yabona yari anarwaje cyangwa yari arwaye n'indi ubushakashatsi bwakozwe n'uyu muryango bugaragaza ko kugeza ubu abaturage bangana na mirongo itandatu ku ijana basabwe ibitekerezo by'uko ibyiciro by'ubudehe byavugururwa ariko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikemeza ko izakomeza kugera no ku bandi baturage basigaye ibi byiciro bikazavugurwa abaturage bose baregerewe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru mu burundi igipolisi cyagiriza abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi senel kuba ari bo basotora bo mu mugambwe uri ku butegetsi cndd fdd hanyuma bakaja kubesha mu binyamakuru ariko ari bo batotezwa umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye anavuga ko umugambwe senel ukora n'ayandi makosa harimwo inama zo mu kinyegero zituma umutekano uhungabana ibindi kuri inkuru turashyikirizwa na mugenzi wacu eroje burikaneza mu kiganiro haya amenyesha amakuru kuri uyu wa kabiri umuvugizi w'igipolisi yavuze ko abajejwe umutekano bamaze gutangura gukaburirwa ubwenge mu ntumbero yo kwitegurira gucungira neza amatora nk'uko bama Pierre Nkurikiye yagarutse ku madosiye menshi igipolisi kivuga ko kimaze gukora kuva mu buraruko bushira uburengero uciye hagati na hagati mu gihugu gushika mu buraruko bushira ubuseruko hatibagiwe ubumanuko bushira uburengero ku bijanye no gushamirana hagati y'abanywanyi b'imigambwe na cane cane abasenere n'abasendedefded nka hose yemeza ko casanze inkwezi z'amarere y'abanywanyi ba Gaton Rwasa dufashe nk'uburorero bwose dutanze murumva yuko abari mu mugambwe senere ari bo muri rusange bakora amakosa kandi urabona n'abafashwe bagiye bafungwa nibo kandi ibyo bagiye barakora twagiye turabibereka mugabo ku maradiyo mu mesha makuru bagenda bavuga ko ahubwo ari bo bahohoterwa ko twaberetse yuko ibi byose twavuze tuvuze uno munsi kiretse ibi byabaye aha Bujumbura mu kwinjira ingoro hamwe n'ibi byabaye i Muyinga aho hari n'umuntu yapfuye byagirizwa uwaruka bavuga ko wari uri mu mbonerakure murabona neza ko ibisigaye byose ni amakosa n'ibyaha byakozwe n'abari mu mugambwe CNL ariko bakaba ari bo baja hejuru ku isuku ry'inzu bavuga yuko aribo bariko baratotezwa muri kino gihugu batotezwa n'umugambwe uri ku butegetsi kandi ivyo duhejeje kubabwira ari uko bimeze dufatiye ku matohoza ayo matohoza hari n'ibindi amaze gushikana ku gipolisi ikindi twabonye nuko mu biba bijanye n'ivyo harimo n'utunama tuza turaba tutisunze amategeko inama abantu bagomba kugira inama mu bubare bagomba kugira inama mu ijoro bikinga agahumbezi inama hanini ziba zifise intumbero yo gukora inabi kuko ushaka gukora ineza uca mu nzira z'amategeko inama urayisaba ukayimenyesha abajije intwaro hanyuma bakakureka ugakora inama yiwawe kandi ababigenza uko inama z'iwabo ziraba atangora bakenera n'abajije umutekano bakaba baha aya rero igituma n'abajije umutekano bakarira ababa bari muri iyo ni ukubera kuko niyo aca avugirwamwo ya majambo mabi yo gukora ibibi abanyapolitike bamwe bamwe bafise imvugo zibiri bagira indimi zibiri hariho amajambo meza bavuga iyo bariko baravugira kuri ivyo vyuma vy'iwanyu kw'iradiyo umesha makuru kumva ko ari amajambo meza yo kubaka hakaba n'amajambo mabi babwira abanywanyi babo bacishije muri za nama z'ikinyegero ayo makuru turayafite turavye nk'urwaruka rwaduka rugakubitana bijya vyo gukubitana sibo bavyituma ibi umuvugizi w'igipolisi yemeje bisa n'ivyari bimaze kuvugwa mugabo bidatobowe n'indongozi za CNDD-FDD umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza akaba n'imboneza yamaho muri uwo mugambwe yabigarutse ko kuri uyu wa kabiri mu ijambo yashikije abarundi n'amakungu yibuka imyaka ine amaze muri kino kiringo azorangiza mu mwaka uza dusaba abanyepolitike kwirinda kubiba urwanko bahiganisha imigambi ariko bazekana ko haburana babiri hagatsinda umwe igihe cy'imyamamazo ntikiragera ariko turumva hirya no hino abikinga gahumbezi bakaja kubesha abenegihugu rimwe na rimwe bakarementaniriza abo badasangiye imigambwe turasavye bakurikiza amategeko na kare bavuga ngo uwanka amazimwe abandwa habona umunyamabanga w'umugambwe sende devudede ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura nawe cyo kimwe n'izindi ndongozi nyinshi z'uwo mugambwe zarisubiyemo ku wa gatandatu w'indwi iheze ku munsi wahariwe imbonerakure benjamin ndagijimana twarabibonye kuva mu mwaka uheze tugira umunsi mukuru nk'uyu ko impanuro zose mwaduhaye imbonerakure zazigendeye amakosa yaragabanutse cyane basigaye bari kuri disipurine imwe idasanzwe zikirinda ikintu bita agasotoro gatewe n'iyindi migambwe aho imigambwe imwe imwe ariyo numvise iheruka kuvuka vuba irasotorana biteye ubwoba tukabanaya tubona imbonerakure zacu urwaruka rwacu ruterwa amabuye rukubitwa n'urundi rwaruka rw'indi migambwe rutaramenya neza ngira ngo icyo ari cyo demokarasi nyayo turabona yuko imbonerakure zacu zirangwa no kwihangana mu gihe hari abatari bake harimo abahinga n'amashyirahamwe mpuzamakungu bavuga ko amatora ashobora kubyara injyane icuka ca politike kidahindutse leta yo ntihengeshanya guhumuriza isigura ko ahubwo azohameza cane kurusha ayandi yose yari amaze gutunganywa mu burundi eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc muri iki gihe urwaruka rwo mu bihugu bya afurika na cyane cyane mu rwanda kenshi ruravanga cyane indimi zo mu mahanga n'ururimi kavukire mu kugene bavuga ururimi rw'ikinyarwanda rwaba rugiye kumirwa n'indimi zo mu mahanga rwaba rugiye guhinduka mwo ururimi rusha rutandukanye n'ururimi kavukire rwari ruhasanzwe urugamba rwo gukingira umuco wa kinyarwanda ururimi kavukire rugeze he ibyo hamwe n'ibibazo nsanza baganwa modeste umuyobozi ajejwe ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yaganiye na mugenzi wacu Geoffrey mutagoma ni ikibazo wumva urubyiruko niba abantu bageze mu gihe bafata ibintu bigezweho byihuta bivuye hanze bijyanye n'ubuhanzi bijyanye na muzika bijyanye n'iki n'imyambarire n'iki ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho nka za mudasobwa n'ibindi ibyo bireba cyane urubyiruko urubyiruko rukamira bunguri amagambo ajyanye n'ibyo bintu byose kuko akotora hanze noneho hakiyongeraho n'ikindi kibazo kuko urubyiruko rwo noneho rwiga n'izindi ndimi hejuru y'ikinyarwanda rugerekaho icyongereza igifaransa ndetse n'igiswahili bamwe na bamwe ari kukibaza kuri bose ugasanga rero rudasobanukiwe n'uburemere buha buri rurimi aho rero hari ingorane tugomba guhangana nazo byanze bikunze vuba na vuba cyane ku yego
ukomeza wari uvuze uti hari ingorane tugomba guhangana nazo vuba na vuba ubwo guhangana nazo ni ugukora iki guhangana ni ukuvuga ngo ni ukwegera urubyiruko kuruha inama no kurusobanurira ko mu by'ukuri ururimi rwacu rwabo ururimi twigengaho ururimi kavukire ururimi ruri umutungo wacu ruri umurage wacu ruri indangamuntu yacu ari ikinyarwanda icyo kintu kugisobanura ni ugutanga inama birumvikana ni ugutanga ibisobanuro inama kuko hari ugira ati yewe ndabona ururimi nigamo arirwo rufite akaba arirwo ruzima kurusha ururimi rw'ikinyarwanda aho rero kugira ngo twegere urubyiruko tuba birumvikana ko tutajya buri twakoranya abana bose ngo bizashoboke tugenda tubegera duciye ku mu miyoboro izwi nka miyoboro y'ibitangazamakuru eh, radiyo eh, televiziyo ibitangazamakuru bikoresha murandasi imbuga nkoranyambaga eh, dutambutsaho ubutumwa bujya inama bujya inama eh, nyabuneka bavuga batya nka biriya nyakubahwa perezida wa repubulika yahoze ah, yigisha biriya ni inama yaduhaye kandi natwe dufata cyane duha agaciro kari hejuru ko tugomba kongeramo imbaraga cyane tubikora kuri radiyo tukabikora kuri televiziyo y'u rwanda tukabikora ku gihe tukabigera ku musekeze n'imbuga nkoranyambaga tukabikora mu binyamakuru byandika nka igikunze gusomwa cyane ni imvaho nshya ariko biragaragara ko mu by'ukuri ntabwo abantu ari urubyiruko hari n'abandi bitarabacengera cyane ngo babihe agaciro ku buryo bahindura imvugo ku buryo bugaragara
ye bwana nsanze abaganwa mu kanya turajya ku mirongo ya telefoni twakire abakunzi b'ijwi rya amerika barahari batatu badutegereje babe bihanganye gato nendaga turabibona mu rubyiruko yego ariko wa wundi ati uwakoma urusyo yakoma n'ingasire ko no mu bantu bakuru wigeze no kuvuga uti byatangiye kera ariko hari no mu bayobozi bamwe na bamwe usanga yagiye kuvuga atavuga icyongereza ngo avuge icyongereza cyangwa igifaransa gusa akajya avanga ijambo rimwe ndetse hakaba igice cy'ijambo mu kinyarwanda ikindi gice cy'ijambo mu rundi rurimi rwo hanze ntubona ko inteko irimo kurwana iyo ntambara yonyine abandi bayobozi basa n'ababatereranya
reka tubiganireho uriya muntu ntabwo avanga ururimi cyangwa yarwonane kubera ko ari umuyobozi kuko mbere na mbere ni umunyarwanda mukuru hari abantu dukunda gushyira imbere iyo tutanga inama ni abantu n'itsinda ry'abantu bavuga babwira abantu benshi ayo matsinda harimo nyakubwira abo dukunda kuganira cyane cyane gukurikirana ibiganiro byacu bitaha ku maradiyo n'amateleviziyo abantu dukunda guhamagara cyane ngo badufashe muri urwo rugamba ni abantu bavuga babwira abantu benshi kandi bumvikana icyarimwe ni abayobozi nibyo koko ni abahanzi ni abanyamakuru ni abanyamadini aba bantu bose duhora tubashishikariza kujya ku ruhande rwacu kudufasha mu rugamba rwo kunoza ururimi rwacu nibyo koko twebwe cyane cyane abanyarwanda turi abantu bumvira turi abantu bakurikira amategeko ndetse dufite n'imigani bivuga umwe uvuye bukuru ukwira hose iyo umuyobozi avuze ikintu turagikurikiza rimwe na rimwe tukavuga tuti biriya nibyo kuko byavuzwe n'umuyobozi umunyamakuru yavuga buriya nibyo kuko byaciye ku iradiyo byaciye ku televiziyo buriya baba bashishoje biriya nibyo byo gukurikira aho rero tugaruka tukavuga tuti nyaboneka bantu mubwira abanyarwanda ndetse n'abandi batari abanyarwanda mu biciye biciye ku bitangazamakuru mubabwirira hamwe mugerageze mube urugero rw'imivugire y'ikinyarwanda urugero rw'imikoreshereze y'ikinyarwanda ubu ni ubutumwa duhora dutanga buri gihe ku maradiyo ku mateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga ntibiragera ku rugero dushaka twifuza ariko nanone kwigisha no guhuzaho noneho tuvuze n'imana ko nyakubahwa perezida wa repubulika yadukubise ingabo mu bitugu mu by'ukuri avuga dore dore dore aduha n'urugero ubu tugiye gushyiramo imbaraga nyinshi zirenze twashyiragamo kugira ngo noneho dukangurire abanyarwanda b'ingeri zose kunoza ururimi rwacu arwo ikinyarwanda ku murongo wa telefoni hari abantu batatu hari david frederic na okelo duhere kuri david david ikaze mu kiganiro muri sanga urakoze cyane rero ndakubona turakomo iki kiganiro cyanyu nakishimiye kandi n'umutumire arakumva mbanze nshimire abantu bo mu nteko y'umuco n'ururimi kubera bakora ibishoboka byose kugira ngo ururimi rw'ikinyarwanda rugire agaciro kandi rusubirane eh, ireme ryarwo ariko ahangaha ndakona wibaza ni nk'abantu bagize inteko ni abasaza bakuru ni iki noneho nta rubyiruko rurimo noneho ntabwo rubabwire impamvu bumva babona yuko hari irishya mu rurimi rukwiye kongerwamo ndabaha urugero nko muri tanzaniya iyo urebye ukuntu akademi y'ururimi rwabo ikoze mu giswahire ntabwo bajya bagira amahane n'amakaye menshi cyane ushobora gusanga hari indimi abatanzaniya n'urubyiruko rwabo bagenda bungu- bunguka bacura akademi y'igiswahire ikarwakira ikabyakira ikanabyandika ikabyemeza ni gute mu rwanda babona yuko ikintu cyose kije bashobora kukibona nk'icyangiza ururimi aho kugira ngo iyo nteko itorofite ikiganiraho n'urubyiruko noneho basesengure barebe ibishoboka babyinjize mu rurimi ndetse ku bwinshi aho kugira ngo barwanye intambara ibyo bitaga urugamba ryo guhangana n'ibyo bita yuko ari ukuzana indimi nshya mu kinyarwanda kandi wenda urubyiruko arirwo rwanda rw'ubu n'ejo aribyo rwiyumvamo ntacyo byaba bitwaye nta mpamvu yo kumera nk'abakoze urugamba ruhanitse hagati y'abakuze n'urubyiruko icyo ni icya mbere icya kabiri nashaka kubaza ese uwo muntu uwo mu nteko abona koko biriya bya ntibavuga bavuga kuri televiziyo naho ku gihe yavuze no ku museke aribyo byazana impinduka mu rurimi cyangwa bakwiye gukora ku buryo bashyiraho amakarede y'ururimi akagera mu mudugudu akagera mu masibo akagera ahantu hose ku buryo ibyo bitagarukira mu itangazamakuru gusa noneho bikagera ku bantu bose bikaba- bikagendera icyarimwe nibyo nanjye tuko ari bibiri ye reka dusabe ah, abari ku murongo wa telefoni batwihanganire frederic na okero mube mwihanganye gato kugira ngo bwana nsanzabaganwa asubize david kuri iki kibazo amubajije Eh, bwana nsanzabaganwa ijambo ni ryanyu urakoze cyane mutagomora kandi ashimira cyane david kuba eh, akurikira neza agakurikira eh, umuco wacu n'ururimi rwacu Eh, ngarutse rero ku byo amaze kutubwira kandi byiza nshima ariko nashaka kubanza kumubwira ko iyi nteko itarimo abasaza gusa yewe yatwitiranyije burya hari inteko ebyiri hari- reka nabisobanure hari abantu benshi bakunda kubyitiranya hari inteko izirikana eh, iyo ni inteko kuko irimo abantu bakuze basheshe akanguhe batekereza ku muco no ku rurimi bagatanga inama Eh, twe rero turi inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ni ikigo cya leta Eh, nakubwiye ko wenda umusaza urimo ari igihugu wenyine abana ari abantu bize yiga ndimi bize amateka bize ibintu bitandukanye muri za kaminuza zitandukanye bakiri bato cyane Eh, ariko rero hari ibintu byiza avuze ati kuki mushyiramo amakari rwose muza mukaze ku rubyiruko buriya rero kugira ngo tugere aho tuvuga niba david anyumva kugira ngo tugere aho tuvuga tuti eee ururimi rwacu rumerewe nabi ni ukuvuga ngo nta mbago twashyizeho zihagije ntabwo twarurinze bihagije ni ukuvuga rero dushyiremo imbaraga kugira ngo tururinde ntacyo biba bitwaye ntacyo ni- ni tu- ni ku nyungu zacu ni ku nyungu z'ururimi rwacu ejo nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika ya- ya- ya- yahoze abisobanura rero tuzasanga twararuhinduye urundi rutari ikinyarwanda twivugira ibyo twishakiye imbaraga rero zigomba kujyaho ndetse ahubwo ku bwanyu nta ntabwo tuzishyiramo zihagije kugira ngo dukumire eh, mm, reka nkoreshe ijambo muze kumbabarira n'ibi- mwumva ari kaze eh, dukumire ibyonnyi bi- byinjiza ururimi rwacu kuko ururimi rwose rurarindwa utarurinze byanze bikunze rugenda rugatana rugasanga ruvuyemo ibindi bintu bika- bina- bidasanzwe ati mushyiramo umugaga udasanzwe david nakubwira ko mu by'ukuri eh, icyo ubona nk'umugaga ukaze cyane ata- njyewe uko mbibona kuko reba amagambo tu- twemera akatuganza tukayemera eh, tujya gukoresha za mudasobwa wenda iryo jambo rikaboneka ariko hakaza ikindi cyitwa flash disk tukarikoresha ka- aba- abanyamuzika bakaza ngo na muraperi naryo rikaza tuka ibintu byinshi cyane twemera ufunga ijisho kugira ngo ntiwakumira byose ntibishoboka kuko eh, ntituragera kuri urwo rwego ibyiza byaba kubikumira kuko urebye ibindi bihugu byateye imbere ugiye mu butaliyani bavuga igitaliyani
amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha kuri radiyo ijwi ry'amerika niho bigarukiye dushimye enjeniyeri adufashije mu buhinga bw'ivyuma na fatuwari maskarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro twabateguriye uwabihagarariye ni frederic nkundikije kuri mikoro mari kumwe nanje fide niyo ngabo mugire ibihe byiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika